Rancy Siki Pogo Kumana. Deserve! That's what I do for you. That's everything. For life country, I don't scatter. Ah. But no problem. Everything go. I won't, I won't go from Lagos. so much for Uh, you know how much I did, Azi? 50,000. I carrying now. God, I not rich now. For Lagos now. 50,000, I not rich for this country. Enter trailer. Hmm? How I know the enter photo? Oh? Na trailer the enter. Okay. you want you want insult me go? Eh, Don't the enter. Don't go insult me go. Which car? You like what you see? Richard, <laughs> you. What happened now? I, I don't think I like this girl. Wallah, where are they go. Ah, that you girl. Like, you like that girl? I don't think. Now you don't tell me that me wetin I go tell you now. Eh, to, to wetin I go tell am. That girl na Igbo girl. Na Igbo eh, girl. Wetin I go tell her? Rich. Eh? You know how now na so dey dey deceive all the just tell tell the girls. Rianshi chukwu kpọgọkụ. Rianshi singu kpọgọ. Eh, kpọgọkụ. Chigi kpọgọkụ. Hey. wait, God wait. have mercy come, upon come. us. See, wallahi, I don't think I don't think I can't like you. I can't like you very well. See, my name, my name is Fresh Aboki, aka the king of the smoky bo- the number one. Oba It's the third Indian. So, hey, babies now. Run Sisiki Pogo Kumana. Jesus! That's what they do for <laughs> you. Hey! Ah, you. What happened? Tell you, lie don't lie out. What happened? wala kanchi wetin be your wetin i tell me wey i go tell this girl wetin she tell you cook be ransi chiku na love na love na love which one why i slap you because i say i love her okay she slap you i I, i slap me man. aboki aboki na aboki wait no no i must tell me wetin be ransi god have mercy upon us i love na love na wetin na love na love i i know say you na my friend i be eh make i tell me okay wetin be Chukwugogoku. Uh, eh, Ransi Chukwugogoku. you go insult the girl na. why i why i let me insult this girl. abeg abeg abeg. na ife cup. wallahi tallahi kai i no go gree. abeg na abeg abeg abeg no vex no vex. kai wallahi i will do my own some of you are worse than Hitler. Which can, which can, which can, which can, which can, which can, which can be this one? Abeg na, abeg, abeg, abeg. And you, don't worry, I go see you. No mm. offense, no offense. <laughs> God have mercy upon